Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu by'aka kanya hirya no hino ku isi bakomeje kwibuka ubuzima bw'umuhanzi w'umunyarwanda burabyo iva wari uzwi ku izina rya iva buravan uherutse kwitaba imana mu bitaro byo mu buhindi aho yari yaragiye kwivuriza indwara ya kanseri abo babanye bakomeje kuvuga ku buzima bwe icyo nibuka yatubwiye twese yatwandikiye yaratubwiye ngo ngiye kujya mu buhinde ariko nzahamara igihe gito ni igihe gito cyane nkahita ngaruka tugatarama ndabyizera neza ko nzakira uwo ni Jules sentore umuhanzi akaba na mubyara wa buravani umurambo w'uwahoze ari perezida wa angola jose eduardo dos santos uragera i rwanda muri angola uyu munsi ku wa gatandatu nk'uko bivugwa mu itangazo rya guverinoma ya angola naho muri somaliya abantu cumi na babiri bimaze kwemezwa ko bishwe mu murwa mukuru mogadishu nyuma y'uko imitwe y'abarwanyi ikorana na al qaida iteye hoteli hayat ikayigarurira izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umurambo w'uwahoze ari perezida wa angola jose eduardo dos santos uragera i rwanda muri angola uyu munsi kuwa gatandatu nk'uko bivugwa mu itangazo rya guverinoma ya angola dos santos yatanze ubutegetsi mu myaka itanu ishize yitaba imana ku itariki ya munani y'ukwezi kwa karindwi ku myaka mirongo irindwi n'icyenda mu bitaro by'i barcelone aho yari yaragiye kwivuza indwara y'igihe kirekire isosiyete carmen varera and morins ihagarariye umukobwa wa dos santos Chize dos Santos mbere yari yasabye ko umurambo usuzumwa neza yumvikanisha ko hari ibikekwa bivugwa kuri urwo rupfu ariko yirinda gutanga ibisobanuro yari yanasabye ko umurambo we washyingurwa i Barcelona Chize n'abamwunganira batanga impamvu z'uko dos Santos yari yarifuje kuzahambwa i Barcelona aho gusubizwa muri Angola gushyingurwa mu cyubahiro nk'uwabaye umukuru w'igihugu umukobwa we n'abamwunganira bavuga ko uwasimbuye dos Santos Joao Lourenço yabikoresha ku mpamvu za politiki nubwo Dos Santos ari we wamwihitiyemo Lourenço ntiyabuze gukoresha iperereza ku byavugwaga kuri ruswa ya za miliyari z'amadolari yo ku buyobozi bw'uwo yasimbuye akenshi havugwagamo uruhare rw'umuryango wa Dos Santos Dos Santos ntiyigeze asubiza ku buryo butaziguye ibyavugwaga ko yemeye ko ruswa irandagatana mu gihugu abantu cumi na babiri barishwe mu murwa mukuru wa somaliya mogadishu nyuma y'uko imitwe y'abarwanyi ikorana na al qaida iteye hoteli ikayigarurira aho abategetsi bakomeje guhangana nabo bagerageza kuhabakura nk'uko byatangarijwe ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters kuri wa gatandatu n'abashinzwe iperereza abagabye igitero berekeje ku hoteli hayate mu mugoroba w'ejo kwa gatanu bari mu modoka ebyiri zarimo amabombe mbere yo kurasa inyeshyamba za al shababu zigambye icyo gitero kugeza ubu abantu cumi na babiri bimaze kwemezwa ko bapfuye abenshi ni abasivili byatangajwe na mohamed umwofisiye mu rwego rw'iperereza wahaye reuters izina rye rimwe gusa yavuze ko operasiyo zikirimo gukorwa ariko ko ziri hafi kurangira ibisasu byaturitse byohereje imyotsi mu kirere mu bice bigendwa cyane mu ijoro ry'ejo kwa gatanu kandi urusaku rw'amasasu rwumvikanaga mu mpande zose z'umurwa mukuru kugeza mu masaha ya saa moya za mu gitondo kuri wa gatandatu urusaku rw'ibisasu biturika rwariyongereye mu ijoro ubwo ingabo za guverinoma zageragezaga kwambura iyo hoteli abarwanyi nk'uko ababyiboneye babivuze bavuze ko igice kinini cyane cy'iyo hoteli cyasenywe n'imirwano igitero cy'ejo kuwa gatanu ni icya mbere gikaze kibaye kuva perezida hassan sheikh mahamud agiye ku butegetsi mu kwezi kwa gatanu hoteli hayati icumbikira cyane abadepite n'abandi bayobozi muri guverinoma nta makuru yari yashyirwa ahagaragara avuga niba hari n'umwe muri abayobozi waba yagotewe muri iyo hoteli indoneziya yemeje ko yabonetsemo ubwandu bwa mbere bw'ubushita bw'inkende bwabonywe ku muntu wasubiye muri indoneziya avuye mu gihugu kitavuzwe izina kandi kitazwimo iyo ndwara byavuzwe n'umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima uyu munsi kuwa gatandatu umugabo w'imyaka makumyabiri n'irindwi yabonetseho ubushita bw'inkende mu murwa mukuru Jakarta mu mugoroba w'ejo kuwa gatanu nk'uko Mahamad Syahrir yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uwo munyendoneziya ubu umeze neza kandi ugaragaza ibimenyetso byoroheje yishyize mu kato iwe mu rugo byavuzwe na Cyril ntiyavuga ariko aho uwo murwayi yari akubutse yavuze ko bakurikiriye hafi ababonanye n'uwo murwayi kandi ko bazabasuzuma yongeyeho ko guverinoma irimo kwegeranya inkingo zigera ku bihumbi icumi z'ubushita bw'inkende minisiteri y'ubuzima irasaba abantu kudakangarana kandi irabahumuriza ko ubushita bw'inkende buvurwa yanapimye abantu makumyabiri na babiri bakekwagaho iyo ndwara mu gihugu hose bose ntayo basanganywe igihugu bituranye cya singapore cyavuzwemo umurwayi wa mbere w'ubushita bw'inkende mu kwezi gushize kandi hemejwe abarwayi cumi na batanu ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa munani ahandi mu majyepfo y'uburasirazuba bwa aziya mu birwa bya philippine no muri thailand hemejwe abarwayi b'iyo ndwara ishami rya oni ryita ku buzima wms ryari ryatangaje ko iyi ndwara yugarije isi aho abantu barenga ibihumbi mirongo ine bemejweho iyo ndwara y'ubushita bw'inkende harimo bake bapfuye mu bihugu birenga mirongo inani byabonetsemo virusi itera iyo ndwara tukiri ku makuru avugwa hirya no hino ku isi minisiteri y'ingabo ya Taiwan yavuze ko indege z'intambara cumi na zirindwi z'ubushinwa n'amato atanu y'iki gihugu byabonetse bikorera mu nkengero za Taiwan nyine mu gihe Beijing ikomeje ibikorwa bya gisirikare hafi y'icyo kirwa iyo minisiteri yavuze ko harimo indege enye zirwanira mu kirere zambutse umurongo ugororotse wa Taiwan ubusanzwe ufatwa nk'urubibi hagati y'impande zombi ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika hatagize igihinduka umurambo w'umuririmbyi w'umunyarwanda burabyo ivan waruzwi ku izina rya ivan boravane wazashyingurwa kuwa gatatu w'icyumweru gitaha umurambo we wageze i kigali mu rwanda ejo kuwa gatanu buravani yaguye mu bitaro byo mu buhindi aho yari amaze iminsi yivuriza indwara ya kanseri abaririmbyi batandukanye bakomeje kugira icyo bavuga kuri mugenzi wabo mugenzi wacu diane ninahazwe yavuganye na mubyara we umuhanzi jules sentore amubwira ko mu buto bwe buravane nubwo yabyinaga atigeze agaragaza inzozi zo kuzaba umuririmbyi ko ahubwo yagiye akunda siporo kurusha kuririmba yakundaga futuboro akanakina karate yakinaga karate buriya yari umwana uzi kuzamura umubiri akawuguhamya biri mu mikino yakundaga akanabyina kuko sekuru yitwa sayinzoga sekuruza yabyinnye ibwami yabaye intore y'ibwami ataramana na sentora atanazi ari we sogokuru wanjye ataramana na butera bwa nturo ataramana n'abantu benshi so ni umwana uvuka mu ntore nka kimwe muco utazomwibagira ko nka mubyara wawe n'igikiga sena ubuhanga bwe yari umwanditsi mwiza yari azi kwandika by'umwihariko yari azi gutarama bityo ntabwo nzakimwibagirwaho n'uburyo twaganira hari uko yiyumvagamo ugasanga hari nk'uburyo nabaga mbabaye ntameze neza njya kubona nkabona mbonye telefone yarampamagaye ari kumbaza ati ko nubwo ushobora kutameze neza nibyo koko ahita amubwira ngo nibyo koko ntabwo nari meze neza tukaganira tugahuza ibitekerezo umuntu agakomeza ubuzima yari umwana mwiza muremure iminsi ya nyuma ya nyakwigendera buravane mwitubwira gute yabayeho gute muri ubwo burwayi bwiwe yari afise ingwara ya kanseri si ingwara yoroshe yabibayemo gute mu minsi we ya nyuma Ya- ya- ya- yari afite imbaraga cyane ya- yizeraga gukira kuko hari igihe cyagezeho abantu batutemerewe kuba twamwegera eh, ahubwo akeneye kuba konsantere n'abaganga bakamwitaho ariko bajyaga kubona ukuntu akwandikiye ku- kuri watsapu akwandikiye meseji kugira ngo komera komeza insengere nzagaruka vuba dutarame nzagaruka vuba dukore igitaramo kinini kirimo imihigo kuba ibi byose byabaye eh, navuga nti ni ukubyakira ni uku- nicyo imana yashimye ko cyabaho kandi burya ni mu rwanda tuvuga ngo iyo nyiri umuringa aje dutega amaboko kuba imana yamujyanye yamwishyuje kuko ari nayo yamuremye nta kundi ni ukubyakira kandi natwe ubwacu tukiyakira hari akajambo ka nyuma yoba yarashoboye kubwira abari bamugwaje icyo nibuka yatubwiye twese yatwandikiye yaratubwiye ngo ngiye kujya mu buhinde ariko mu gihe gito cyane nkahita ngaruka tugatarama ndabyizera neza ko nzakira kuba yari afite icyo cyizere ni ukudusubizamo imbaraga kandi niko twe tubyita gutsinda urupfu yatsinze urupfu yararunesheje yararutsinze cyane ntabwo rwamwivuganya ahubwo yaruhutse yasinziriye kugira ngo ajye gutaramana n'izindi ntore mu ijoro nyakwigendera akigwara byavuze ko ibintu byinshi cyane ariko turashaka yuko tubwira mbe uburwayi bwiwe mwagiye kumenya ryari ni ubwo yari amaranye igihe kirekire naba ngiye gukora analize zitandukanye n'ibyo abaganga bavuga ariko buriya uburwayi ntumenye igihe bwaziye ntumenye uburyo bwajemo ntabwo navuga ngo yarabumaranye igihe ariko ibyatsi bigaragara ni uko yari amaze igihe nyine afite ubwo burwayi yewe ubwanjye ku giti cyanjye ntabwo nigeze mbibona ntabwo nigeze mbona ko ashobora kuba afite ikintu kidasanzwe gusa iyo ibintu byateganyijwe nta kundi biraba kandi ukanabyakira ariko gusa igihari ni uko yari abumaranye igihe kandi agakomeza kurwana n'ubuzima akajambo bubwira abakunzi b'ijwi ry'amerika batandukanye n'akahe kubw'umuryango wa ivan boravan muri kino gihe murimwo kigoye ku muryango ariko kinagoye ku, ku bakunzi biwe kuko turabibona ku mbuga ngurukanabumenyi abatari bake basa nk'aho umutima wabo wavunitse cyane mwo babwira iki icya mbere cyo ni ukubashimira ijwi ry'amerika ko mwateganyije kino gihe by'umwihariko ku guhimbaza ibigwi n'ibyo buravan yakoze icya kabiri ni ukubwira abanyarwanda gukomeza kwihangana muri rusange erega umuryango ntabwo ari uw'amaraso gusa ahubwo ni n'abanyarwanda twese dusangiye mu maraso kuko tuba dufitanye ibihango bitandukanye bino hanze ryinjye neza hano hari abantu bamugabira umuntu akamubona avuga ngo ndakugabiye kuri iyi ndirimbo ndakugabiye kuri abo bose baba barahanye igihango ni ukuri bakomeze ibihangane kandi twese turwane ikigabo duherekeze umuvandimwe wacu tunezerewe dutaramye kuko yari umutaramyi mwiza kandi uzi gushimisha benshi natwe tumushimishe nicyo gihe cyacu waba uzi kuririmba waba utazi kuririmba waba uzi kubyina waba utazi kubyina waba uri umunyamakuru waba n'ibi ngibi mwakoze nabyo ni ugushimisha biva twese dukomeze dushimishe urabyo dushimishe nkongi cyane ko nicyo kivugo cye nuko rero jure sentore ukomere umuryango wawe ukomere ijwi ry'amerika barabahojeje cyane mwarakoze yaraduterereye mu biganiro byacu indirimbo ziwe twarazivuza atacarinze kudusaba tukazivuza zisusurutsa abakunzi bacu turashimiye umuryango wanyu kubwiwe kubw'uruhare yagize mu kuryosha ibiganiro byacu mu ndirimbo zitandukanye mukomere cyane
tukiri kuri iyi nkuru y'incamugongo iminsi agiyumva nawe yaganiriye n'ijwi ry'amerika ivan buravani ni umusore w'imyaka makumyabiri n'irindwi yavutse muri mirongo icyenda na gatanu avuka mu muryango w'abana batandatu akaba ari bucura ari we muto y'iwabo ndetse ari we muto y'iwabo hanyuma nk'abandi bana batoya mu myaka ye y'ubuto yumvaga ko azakina umupira w'amaguru ubwo ndakubwira ibyo jye nawe twagendaga tuganira ndetse yanagerageje buriya gukina umupira w'amaguru mu kademi ka aperefu nyuma rero muri bibiri n'icyenda aza kwitabira irushanwa rya aza kwitabira irushanwa ryari ryateguwe n'ikigo cyahoze ari icy'itumanaho ubu ntikigihari nanakivuga ko noneho nta nubwo ari no kwamamaza yitabira irushanwa rya rwanda teri bashaka gukora indirimbo yamamaza icyo kigo hanyuma ivan buravan ni ubwa mbere yari afashe mikoro mu ruhame araririmba mu kuririmba rero atahukana umwanya wa kabiri kuri uwo mwanya byari byateguwe ko uwegukana ahembwa miliyoni imwe n'igice y'amafaranga y'u rwanda ni ivan akimara kubona miliyoni imwe n'igice y'u rwanda za nzozi za kera zo mu bwana zo kumva ko azatungwa no gukina umupira urugendo yari yaratangiye zahise zimera nk'izimenetsemo amazi abona ko noneho abonye ikindi cyerekezo gishya cy'ubuzima ari cyo cy'umuziki kuva bibiri n'icyenda bibiri na cumi bibiri na cumi na rimwe akomeza kugenda ashakisha uko yakwinjira mu muziki rwari urugendo rugoranye ko byamutwaye byibuze imyaka itandatu ataramenya neza icyo icyo yakora bibiri na cumi na gatanu rero ansuweta bibiri na cumi na kane yasohoye indirimbo zirimo n'izo yakoranye na umutare gabi ni umwe mu basore nawe bageze ni umwe mu bagabo bakanyujeho mu minsi yashize mu muziki ariko ntizakundwa bibiri na cumi na gatanu aza kujya muri sitidiyo y'umugabo witwa bob pro bob pro
aba ari we ushima impano ye mu kuyishima rero yahise yiyemeza kumufasha muhuza na n'abagabo bari bafite studio muri icyo gihe bari bafite rebo yitwa new level harimo umupapa witwa mukasa jean marie david bayingana w'umunyamakuru medisare ukora videwo n'abo batatu hakiyongeraho bobupuro bakaba babaye bane bishyira hamwe biyemeza gufasha impano y'umuhungu witwa buravan nakwibutsa ko muri new level icyo gihe hari harimo itsinda rya active bibiri na cumi na gatanu rero ivan buravan yemezwa muri new level ndabyibuka icyo gihe nari umwanditsi n'ubundi mukuru w'imyidagaduro ku nyarwanda doti komu nari ntarajya ku gihe ivan agiye gusohora indirimbo ya mbere kubera ko abo bagabo twari dusanzwe dukorana n'ubundi mu bahanzi bafashaga barampamagaye bati ariko tugiye gusinyisha undi muhanzi mushya kandi w'umuhanga bazana indirimbo ye ya mbere ku nyarwanda ndabyibuka icyo gihe ivan nahise mbona nk'umuntu bwa mbere nahise mbona ko azacareginga muri indasitiri kubera ko impamvu n'ibivuga gutyo wenda si ikindi inyarwanda twari dufite polisi y'uko hari ukuntu twumvikanaga n'abahanzi indirimbo zabo tukazishyira ku ma platforms ya nyarwanda kugira ngo borohere kuzicuruza n'iki ariko iva iyo iyo iyo opportunity ubwo buryo yarabwanze aravuga ngo no ngenda ndashaka indirimbo zanjye zijye kuri platform zanjye nzabyikurikiranira ntangirane n'abantu banjye nimba bitanacuruje noneho ariko hari igihe kizagera bicuruza binabanza gutera imyumvire imyumvikanire mibi hagati y'ubuyobozi bw'inyarwanda na Yvonne buravan gusa kuko ni umusore wabonaga ko aganira iki turaganira ko nanjye n'undi muntu bari buze kumufasha cyane turaganira n'ubuyobozi turaganira biza kurangira yemerewe gukomeza uburenganzira bwe bwo gushyira indirimbo z'aho ashaka hanyuma tugasapotinga impano ye iva rero kuva icyo gihe atangira kariyeri nanjye ntangira kuba inshuti ye kubera ko urwo rugamba iyo carenje yarabaye umwe mu bahanzi bake cyane bari bazanye iyo carenje urebye nka nyarwanda abahanzi hafi ya bose ba noresi ba kingi james abahanzi bose bakomeye hano mu rwanda niyo baporodingiraga indirimbo ku ma platform hanyuma ikabaha amafaranga yacuruje ikaba porosantaje ku mafaranga yacuruje rero we aje abyanze umuntu yakwibaza umwana mushya usohoye indirimbo ye ya mbere ku myaka cumi n'ingahe ufashe icyemezo nk'icyo ngicyo gikomeye ntabwo cyari cyoroshye singitandukanye umunsi nijoro kuko ntibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari sande cause of your love my baby nami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling you I have a malaika I have a malaika
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome mukurikire aya makuru no kuri facebook na twitter muradusanga kuri vewa radiyo yacu mu kanya n'icya kiganiro mumenyereye kuri iyi saha kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
eh shofe gerageza wongeremo akariro gakenya kugira ngo twihute ni ukuri je ndihuta cyane ndacerewe haina shida mama wi alo Eh, ni shoferi wa Kombo Taxi tuvugana.
ndiyo hapa sa niko kuvola niambie niko nasikia Eh, komera cyane. Nagira ngo nkwiseguro ntabwo uri bunsange handi usanzwe umfata.
okay haina shida me uko wapi saa hii hautaenda Eh, oya turajyana nk'ibisanzwe kuko usize rwose nakererwa. Ahubwo muhagaze hano ku cyapa hafi y'isoko.
eh okay mi napaona na haiko hata mbali ndafika mi nakuya saa hii saa hii Okay, sawa.
Mm.
Urakoze cyane shoferi ndagutegereje.
merci monsieur Yego yego.
mm.
ariko mana yanjye nakajegeza nuko shofe abanyamugo mwabaye gute ingene mwibereye utugugu je sindavyumva sindashobora no kubitahura pardon madame unasema nini
Eh, eh, ndakurahiye je sinshobora kumviriza amategeko y'abanyamumuro mm.
Eh?
maora tere ganima uko unaongea kuhusu ule tunamaliza ngene kutelefoni none sasa uliwahi kama ni wa muhumuro eh, none sinamwumvise sinumvise n'ingene avuga abo abantu bishima bikakaza Eh, ndabanka cyane birenze kugeza ku iherezo Eh, a- aki madame uwe unachukia mtu mwenye yaona hata acha nikwambishe kweli kule mesie ni mtu meko tres gentil kabisa bajya abantu bashaka kuganza abantu bose nk'uko umenga twese turi munsi y'ibirenge byabo bashaka kandi ko abantu bose ba- baca bahora iyo bavuze abantu bose bahore jewe nta na rimwe nzoba umuja wabo kirazira aha madame unajua nini mie vraiment sizipenda nilate klia sa ule ananipatiaka na nantiliako na bonis na kafanta vyote ndani usionandeza kuwa namwacha kweli abanyamuhumuro Ii, reka reka bajya abantu nta kintu na kimwe bamaze nta n'icyo bashoboye ni ukwishima gusa hera nk'ubu nk'amategeko yaguhaye wewe ariko akubwira iyo uja kumusanga kugira umutore abandi twese duhagarara ku byapa ngo tuzirindire twebwe miangu vile venyewe kusema sana natokea sijui wapi vile sina hata shida kiamana wote tuko watu kyangu nzuri tu akwe klient mzuri kumie sasa wo tapenda nikuacha se juko wa rusangi eh, nisikubebe madami kwanza njo ulangalia kwanza ye ule ko pale mbele
Ah, ntananyegera ahubwo nizere ko yicara ngaho impande yawe
karibu dokta ntumbwire ni dogiteri
murabo madamu uhasanga utanzi kiretse nimba ndakwitiranyije ariko umenga ndakuzi Eh, nabyo byashoboka pe Eh, shoferi abe docteur oye rwose wankoreye cyane pe eh, nabundi naje hano gufata urufunguzo rw'ivuriro ryacu mugenzi wanjye yari yarutahanye dokta ona kwangu akuro siwezi kuacha vilema kwanza nanifuraha sana kwenda nawe Eh, hehe.
nikiwaza na, na madame neve namfurahisha kwenda pamoya iko vile madame
none dogite yeka ubwo si mwebwe muvurira hajya kuri ya kirinike iri impande ya- y'umupaka ntabwo wibeshye ni njyewe Hmm?
barakumbwiye bambariye ko uri umuntu mwiza kabisa Hehe. ubu ndasiganwa n'amasanga abarwayi banjye batantanga akaba aribo bantegereza kandi baba baje bababaye Eh, hari n'umudamu uturuka i rusange rwose ndi bwakire bwa mbere mu kanya mukereje byaba atari byiza kuko yaturutse kure ariko mana yanje imana ikora ibitangaza ubwira uwo murwayi mugiye kuraba usanga isi jewe Eh, nibyo se eh, yego emwe shoferi no kuri yavuze ukuri ndaryohewe cyane kubona tujyanye muri kombo tagisi kandi ariwe nari ngiye kuraba eh, kweli madame Ah, shoferi none we ibyo guhora ntabyuzi madame shebete tukwamurejeho moya tujifunze kuishi pamoya ese muri kuvuga ibiki ko numva natakaye usunajave niko naongea e madame amosha sawa
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
nyuma ya kombo taxi tubumvishe ku nganzo y'umuhanzi mwakunze watabarutse ari muto imana imwakire mu bayo
We're making it with no casting, making more money. Mm. Iby'uko urukundo rutakibaho, ni amahomvu, ni amahomvu. Mm. Ngo ni gake gake, agasigaye ngo ni gake gake. Okay, mse. Ah. Twemere barura karura, natwe akarura tukamire. Reka none. Ah. bitagakwiye ndumva yu Let's spread love, yeah, one time, yeah. big time, yeah. we making love again, yeah, yeah, yeah. one time, yeah. big time, yeah. we making love again, yeah. One bad energy keeps stressing. Nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziba kumana. Kuko nk'umuntu njye simba nabibasha reka da. Isn't songs play on? Let this love feel so young. Yeah, so young. A billion melodies and songs for you. Let this love fly so high. I mean so high. Ndumva you. Ndumva you. Let's spread love. Yeah, one time. Big time. Yeah. We making love again. Yeah. Yeah, yeah. One time. Yeah. Big time. Yeah. We making love again. Yeah.
Nshuti mwarimo duteze amatwi naha ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro amajwi yashyizwe hamwe na diodone cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi bifurije amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose Ooh, ooh, ooh.